no be small tin as you just don come aside. talk say make eh, make you eh, make you no gree for anybody so e con go instagram um page take motivate people. wey be say they be her followers so you know say since um, people just dey drag am dey drag am for internet for over dis um, um, past few days wey be say e husband dey talk about e first wife may so na so na she can come talk o e say when you look back on the past years don think of the pain you felt e say think of the strength you gain and appreciate how far you have come so na justin i come dey yarn us this one again e say you have been through a lot but you have grown a lot too give yourself credit for your resilience and step forward again with grace so na jesus still call the young dat one no matter what it person pass through say may e not look past, so make it e look forward and the strength when we say e don't still see e don't feel overcome wetin e be say e pass through so now e call the young dat one say no matter what you see no grief for anybody no let anybody weigh you down or do what it can be say Now you call the reason they talk ah na im pipo come come o oh, for di comment section come dey some come dey insult am So come say you know what judeus till dem come dey talk about am say jesus dey throne o oh and the good thing be say nobody go fit brab our god because our papa for heaven say no be partial father o and say nobody go fit escape his judgment to except say e be say the person repent say make you just dey better say no to evil now o may live your your edoche fab eh, your edoche and e family and make e return back to e husband wey be say marry mr obasi so that make e pray make dat one accept am dem say because he don do so many evil against um Uedochie first wife wey dem dey call May then the family and then the Obasi that Mr. Obasi the husband wey he don marry say e don reach time now o say make she better change her ways o oh make she go make she go meet god make he ask baba god for heaven for forgiveness o oh. no be this one wey she dey post say she no go agree no gree for anybody ehem. so now e come dey talk Now people come still tell am say another one come tell am say you just dey remember say cain wey dey take flog first wife dem go keep am for second wife o oh. leave me and the children alone in peace May the hand of god no visit her you know some people they tell us say wetin make eh, make pass through now. say himself he go first still pass through and o dem fit still keep the same thing for him. May it will pass through say e leave your husband mr obasina happy family won't be say that they live in peace and harmony He go there he go destroy the family whether that one goes for his eyes may better go beg your husband if the man go agree accept am back and make he go beg your daughter and the wife make he live with, make he live the happy family peace say the family first they happy they live happy happily say na even admire of some uh, people people they admire the family uh-huh. they adore the family all of a sudden now ah, you just come from nowhere all the name say that they work together he work with pressure with uh, your Edoche he say na so it's a bond for. do eh, Iyedoche say no be so say no be so tins dey be make e leave the family in peace o oh. make e go beg dem so that peace go reign between everybody say this evil wey e dey do na wey take scatter people marriage say e no good o oh. say make e make e change so na so people come dey yarn about um dis um judy austin matter as e come outside come talk say make e no gree for anybody no matter wetin dis house do say make e no gree for am so na so